iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwemo basuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya abaturage mu karere ka rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda baravuga ko ubuzima bwatangiye kubabera bubi kubera amabwiriza mashya yaguma mu karere ntabwo ubuzima buri kugenda nk'ibisanzwe ubuzima nyine busubira inyuma uko abantu batagicuruza nk'uko bacuruzaga bacuruza buhorani n'ujya guhaha ugasanga bafunze isaha bashyizeho ya saa kumi n'ebyiri abantu niho baba bavuye ku kazi nkatwe ducuruza tubura uko tugurisha abo ni abatuye mu karere ka rubavu mu rwanda muri tunisiya irimbi ryagenewe abimukira riri hafi kuzura benshi mu bashyingurwa muri iryo rimbi ni abo imibiri yabo iba yatoraguwe mu nyanja ya mediterane izo nkuru n'izindi ni mu kanya ntimujye kure amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi leta zunze ubumwe za amerika yatangiye ibiganiro n'ibindi bihugu bikomeye ku kibazo cy'abasirikare b'abanyamahanga bari muri libiya ni inkuru twateguriwe na thomas kamirindi minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken arahera ibi biganiro mu budage leta zunze ubumwe za amerika n'ubudage bazayobora inama mpuzamahanga kuri libiya ejo kuwa gatatu mu murwa mukuru w'ubudage berlin nk'uko intumwa yihariye ya amerika kuri libiya richard norland yabisobanuye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru iyi nama iziga ku buryo libiya igomba kugira itegeko nshinga rihamye uburyo amatora azakorwa muri libiya mu kwezi kwa cumi na kabiri gutaha n'uburyo abacanshuro n'abasirikari b'abanyamahanga bagomba kuva muri libiya norland ati imwe mu mpamvu aya matora ari ngombwa cyane ni uko azavamo guverinoma yemewe izaba ifite ububasha n'uburenganzira bwo kubwira ibihugu by'amahanga bifiteyo ingabo iti igihe kirageze kugira ngo muzisubirane mu kwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka ushize loni yavugaga ko abasirikari b'abanyamahanga n'abacanshuro b'abanyamahanga bari muri libiya bagera ku bihumbi makumyabiri barimo tuvuge nk'abarusiya abanyasiriya abanyasudani n'abanyecad richard norland asobanura ko batarahava muri tunisiya irimbi ryagenewe abimukira riri hafi kuzura benshi mu bashyingurwa muri iryo rimbi ni abo imibiri yabo iba yatoraguwe mu nyanja ya mediterane ni inkuru twateguriwe na oriyani itangishaka haciye imyaka mike richard korashi umuhinga mu byo gucapa no gufata amasanamu aguze icyo kibanza cyo gupfubamwo n'iteka abimukira bo muri afurika icyo kibanza kiri mu kigwati cya zarzis cyateguwe nyuma y'aho abanyagihugu bo muri ako karere banse ko ibyo biziga by'abimukira bipfubwa mu bibanza by'abantu babo bo mu idini rya isilamu korashi yabanze kuceza mu kugisengera kugira cakire izo ngenzi ziri mu rugendo zigana mu bihugu bya buraya izo mva zisize irangi ryera zirafise amatariki ariko nta mazina ariko richard korashi yabwiye itororokanizo ry'amakuru ryo muri amerika ap ari naryo ryateguye iyi nkuru ko yahubakishije yongera ahita itongo rya afurika kugira hashinguranwe iteka ibiziga by'abagore abana n'abagabo bitogwa ku nkombe z'uruzi ruri muri icyo gisagara yashaka kandi ko imiryango y'ababuze ababo ishobora kugendera icyo kibanza yibuke ababo kandi ko bari ahantu heza hagana mu ijuru umuhinga richard korashi yabikoze kandi kugira yibuke murumuna we yatwawe n'izo nzuzi ariko agerageza kujabuka mu bihugu bya buraya itororokanizo ry'amakuru ap rimenyesha kandi ko mu mva zishika amajana atandatu zihari zitatu zonyine arizo zanditse ko amazina barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo ko mu kanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yacu yo kuri iyi saha tuyahere mu rwanda impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu ivona idamange iryamugwiza yihannye inteko y'abacamanza bamuburanisha abashinja kubogama ni nyuma y'aho iyo nteko ifata icyemezo cyo kumuburanishiriza mu muhezo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa ni icyemezo cy'urukiko cyo kuburanishiriza ivoni damange mu muhezo cyaje kigwa mu byifuzo by'ubushinjacyaha uru ni urubanza ruburanishirizwa ku ikoranabuhanga ry'iyakure mbere y'uko inteko iburanisha yinjira mu cyumba cy'urukiko umushinjacyaha bwana kome harinda intwari yumvikanye mu byuma by'ikoranabuhanga avugana n'undi muntu ko badashaka ko urubanza rwa idamange ruburanishirizwa mu ruhame ageze icyifuzo ku rukiko umushinjacyaha yasobanuye ko ubusabe bwe bushingira ku miterere y'ibyaha idamange aregwa uburyo byakozwemo n'ingaruka zabyo nk'uko zigenda zigaragara ku mbuga nkoranyambaga no muri rubanda yavuze ko ubushinjacyaha bufite impungenge ko iburanisha mu ruhame ryabera idamange bamangira urubuga rwo gukomeza gupfobya jenoside kwangisha rubanda ubutegetsi no kurushaho gukwiza impuha asaba ko mu nyungu z'umudendezo wa rubanda urubanza rwaburanishirizwa mu muhezo idamange yahise yaka ijambo yibutsa urukiko ko rwamuhamagaje kuburanira mu ruhame yavuze ko ubushinjacyaha butamureze mu bwiru bityo ko asanga ari ngombwa kuburanira mu ruhame aravuga ko urubanza aregwa ari urubanza yiturwa amaherere afunzwe binyuranije n'amategeko yavuze ko ubushinjacyaha bufite impungenge z'uko yakwisobanura mu ruhame rubanda rukamenya ukuri ko leta leta imufungiye ubusa mu magambo ye yagize ati mukuru abanyarwanda mu gihirahiro niba u rwanda ari igihugu gifite demokarasi ubutabera bukaba bwigenga nimwemere mburanire mu ruhame abanyamategeko bamwunganira burise bikotwa na felicien ngashema bikomye ubushinjacyaha ko bwagaragaje ubunyamwuga buke mu gutanga icyifuzo cyabwo bavuze ko bwabatunguye kandi ko bitemewe n'amategeko bisunze ingingo z'amategeko abunganira urego bavuze ko icyifuzo cy'ubushinjacyaha gihabanye n'amategeko baravuga ko kuburanishiriza mu muhezo bishobora kugira ingaruka ku rubanza bagasobanura ko urubanza rucibwa mu izina ry'abaturage abaturage bityo ko kurushyira mu muhezo waba umwanya wo kubuza rubanda uburenganzira bwo kumenya imikorere y'ubutabera umushinjacyaha yemeje ko ibyo idamange aregwa byagize ingaruka zikomeye birushaho guteza umutekano muke mu gihugu bwanaharinda intwara ati ntitwifuza ko urukiko rwabera idamange inzira yo kwangisha rubanda ubutegetsi yongeye ati perezida wa repubulika ni umuntu udasanzwe ututse perezida abatutsi abamutoye ati murifuza ko iyo propaganda yo gukomeza gutesha agaciro ubutegetsi no gushyushya imitwe ya rubanda yakomeza yavuze ko nubwo imanza zicibwa mu izina ry'abaturage batagakomerekejwe nazo idamange ntiyabyihanganiye maze aho yari ari muri gereza yaka ijambo yabwiye urukiko ko kugeza ubu nta muntu n'umwe muri rubanda bafitanye ikibazo ahubwo ko azira kubavugira ati kwanga kuburanira mu ruhame biragaragaza ubwo umushinjacyaha afite ndagira ngo mbamenyeshe ko ntiteguye kuburanira mu muhezo ntabwo nshobora gusubira inyuma kubera kuntera ubwoba ndacyarwanira demokarasi kandi nizeye ko tuzayigeraho ni amagambo yakuruye amarangamutima kuri bamwe bari mu rukiko bagaragaza ukumirwa nyuma yo kwiherera umucamanza agarutse mu rukiko uregwa n'abamwunganira bamwibukije ko bari baramugejejeho mbere y'igihe inzitizi y'iburabubasha bw'urukiko ubushinjacyaha bugasaba ko yazasuzumirwa mu muhezo mu gihe uruhande rw'iregura rwo ruvuga ko bitashoboka kugira icyo urukiko rwakora rutaremeza ko rufite ububasha bwo kuburanisha uru rubanza ni ingingo yasaga n'iyagoye urukiko kuko abacamanza bamaze umwanya bayiganira kuganiraho gusa birangira bemeje ko itabuza gufata icyemezo ku buryo urubanza ruzaburanishwamo urukiko rwavuze ko inzitizi zatanzwe n'ababuranyi bombi zireba urubanza ashingiye ku ngingo z'amategeko zireba imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha umucamanza yemeje ko zose zihuriza ku kuba imanza ziburanishirizwa mu ruhame keretse umucamanza abibonye ukundi yemeje ko kubera imiterere kamere n'uburemere bw'ibyaha idamange akurikiranyweho rusanga ari ngombwa ko urubanza ruburanishirizwa mu muhezo ni ingingo itaguye neza idamange mu ijwi riranguruye yibukije urukiko ko rwamufatiye icyemezo cyavuze ko mu kwemera icyifuzo cy'ubushinjacyaha bigaragaza ko ubutabera kidafite ishingiro yahise yihana inteko imuburanisha avuga ko nta butabera yitezeho mu magambo ye yavuze ko bigaragara ko mu maso ya buri wese ukurikirana uru rubanza nta butabera azabona ati ntabwo nshobora gukomeza kuburanishwa n'abantu bankinisha bashaka kunshyira mu gafuka ngo bankondagururemo bamburanije rwihishwa nararezwe ku mugaragaro biragaragara ko nta butabera mufite nta n'ubwo mwenda kumpa nanjye ntabwo nshaka gukomeza kuburanishwa gutya sindi igikinisho guverinoma aho yanshyize irahazi hazamutse igisa no guharira n'urukiko rumwibutsa ko nta burenganzira afite bwo kunenga icyemezo rwamufatiye ahubwo ko yemerewe kukijurira gusa yakomeje abwira umucamanza ko azi neza ko we na leta bamufungiye ubusa abanyamategeko bamwunganira bamukumakumye ariko akomeza kwemeza ko nta butabera yiteze ku yindi nteko yagenwa byitezwe ko urukiko ruzasuzuma ubwihane bwe byaba ngombwa rukagena indi nteko imuburanisha itariki n'uburyo urubanza ruzaburanishwamo iki cyemezo cyo kumuburanishiriza mu muhezo gifashwe mu gihe mu iburanisha riheruka iyi nteko yari yafashe icyemezo ko azabura kuburanishirizwa mu ruhame idamangirirwa ibyaha bitandatu byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gupfobya jenoside n'ibindi ibyaha byose bikomoka ku mugambo yavugiraga ku muyoboro we wa youtube avuga ko ari impirimbanyi irwanira demokarasi mu gihugu kandi ko adateze gutezuka kuri uwo murongo ehe bagira ubusa ijwi rya amerika inyanza mu majyepfo y'u rwanda leta y'u rwanda yaraye ishizeho amabwiriza mashya yo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda nyuma y'uko bigaragaye ko mu gihugu hakomeje kugaragara ubwiyongere bw'abantu bandura iyo ndwara itangazo ry'inama y'abaminisitiri yarayibaye rivuga ko ingendo zibujijwe guhera saa moya z'ijoro kugeza saa kumi za mu gitondo mu gihe ibikorwa byemerewe gukomeza bizajya bihagarikwa saa kumi n'ebyiri ingendo hagati y'umujyi wa kigali n'intara ndetse n'ingendo hagati y'uturere tw'i igihugu zirabujijwe keretse ku mpamvu za serivisi z'ubuzima cyangwa se izindi serivisi z'ingenzi gusa imodoka zitwaye ibicuruzwa zemerewe kugenda mu turere twose ariko ntizitwara abantu barenze babiri aya mabwiriza mashya aje mu karere ka rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda bo bamaze iminsi itandatu muri gahunda ya guma mu karere bamwe mu baturage b'ako karere bavuga ko ubuzima bwatangiye gukomera kubera amabwiriza ya guma mu karere ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jean batiste ndabananiye ubuzima sinavuga ngo bumeze neza kuko abakiriya baragabanutse amasaha yo gukora yaragabanutse ntabwo ubuzima buri kugenda nk'ibisanzwe ubuzima nyine busubira inyuma nuko abantu batagicuruza nk'uko bacuruzaga bacuruza buhora n'ujya ugasanga bafunze isaha bashyizeho ya saa kumi n'ebyiri abantu niho baba bavuye ku kazi nkatwe ducuruza tubura uko tugurisha byahindutse nabi rimwe na rimwe ukanaburara kandi wiriwe ku kazi bimaze kuburara inshuro imwe kandi n'uno munsi ndagera ko ndi buburare ubuzima buri kuba bubi nk'ubu kuva mu gitondo turicaye usibye umuntu umwe twakiriye muri ateriye yose kandi nta cyizere dufite ko turi bubone abandi kuko amasaha yo gutaha ari kwegereza ubuzima buri kuba bubi cyane bwabaye bubi ubuzima ndabona bwabaye bubi kabisa abo ni abaturage bo mu mirenge ya rubavu gisenyi na rugerero ijwi rya amerika yavuganye nabo kuri uyu wa mbere ni ku munsi wa gatanu nyuma y'uko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu jean marie vianney gatabazi atanze amabwiriza yashyize akarere ka rubavu muri guma mu karere akanabuza ingendo kuva saa moya z'ijoro kugeza saa kumi za mu gitondo muri aka karere gatabazi yavuze ko atanze aya mabwiriza ashingiye ku byemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye ku wa cumi na kabiri uku kwezi kandi ko ayo mabwiriza agamije gufasha inzego zibishinzwe gukurikirana neza no kugenzura icyorezo cya virusi ya korona zifatanyije n'abaturage aba baravuga ko isaha abacuruzi bafungiraho iri kubatera igihombo gufunga amasaha abantu nibwo baba bari kuva mu kazi bakeneye kujya guhaha curuza ibijyanye n'amakara igihombo cyo ntabwo cyabura kuza mbona mibare nari nakora ariko igihombo cyo kiba kirimo kuko buri kubireba kuko ari nk'ukenera kuza kugura amakara akaba yayabura ntabwo guhamagara bakubwira ko bakabuze yego barahari ku munsi uhamagarwa n'abangahe hari n'igihe na batanu bageramo umuntu akabwira ko yatashye hari akazi ko gucuruza isambaza saa moya ni mu rugo saa kumi n'ebyiri ni ugufunga nka mbere ni urugero nimba naranguraga ibiro bitanu ubu nsigaye ndangura bitatu kugira ngo birangire vuba hari n'igihe tubicyura ugasanga ni igihombo intero y'aba twasanze mu nzu bakoreramo inkweto zizwi nka made in rwanda ni imwe n'iyaba bamaze kuvuga ko ubucuruzi bwabo bwatangiye kuhakubita ikiro nk'amafaranga turi guhomba aho biriya byemezo bitangiriye hagabanutseho nka mirongo irindwi ku ijana dusigaranye nka makumyabiri na gatanu mirongo itatu gutyo ntawaza gukoresha inkweto atari bugende umuntu aza kuzikoresha ari uko ari bujye i musanze ari bujye i goma ubu turi saa munani na mirongo itanu n'ine nta mukiriya urabona kuza gukoresha inkweto yaje umwe ari nawe ndi gukorera ubu ngubu ariko nkeka ko y'amasaha ari bumufate n'ubundi ataje kuretira cyangwa se kugombora yego yagombaga kumereza amafaranga ibihumbi bitatu inyungu umuntu aba afiteho nk'igihumbi ubwo si igihumbi nk'abantu dufite abana n'uko tungana uku twese ntabwo cyadukwira hano turi batatu abana bazunguza yitwawe saa cyenda n'iminota cumi n'itandatu uwa mbere acuruza inyanya uwa kabiri amafi ko wagiye akaba ari gutaha ikiri kubitera ni guma mu karere kubera ko umuntu yajyaga gushaka nk'imari muri ngororero cyangwa se mu ruhengeri umuntu yageze hano akabonamo akanyungu mbere natangiraga saa mbiri saa sita ngaba ndatashye ngaba mfite nka bine cyangwa bitanu byanjye by'inyungu
none ubu mfite icyatanu ndabona ibasisa naho yuzuye iruzuye ku munsi w'ejo naratashye nta n'ikintu mbonye izi nizo nagaruye uyu munsi turi kugenda kurangura ibintu twabicyura ntitugurishe nk'uko twagurishaga izi saha nabaga narangije wenda se nkambonye nka bitatu by'inyungu imari naranguye yose ndacyayifite abamotari nabo barataka aba twahise dukubitana tukimara kuvugana n'aba bazunguzayi mbere bitarahinduka mubona baga mfite umunani birindwi ubu byaranze mu muhanda kano kare buri ni ak'ubukerarugendo kaba kagizwe n'abava hirya no hino none ubu ni ababa mu karere gusa guma mu karere nyine uko ari nko kuguma mu rugo buriya urimo urabona abantu batari guhahirana kubona umugenzi gusinyaye ngo tugende ni zabu ni ugushayaya urwa turi twinjira no mu mavene hose ubu ngubu nanywera isasi ya bitatu maze gukoreramo bibiri magana atanu ukumva ngo isi ndayagaruza abo twavuganye bose uko ari cumi n'umwe bafite ubwoba ko guma mu rugo ya kabiri yaba iri mu nzira aba ni bamwe muri bo turabyiteguye rwose kuguma mu rugo nibwo twabona imibare izamuka gutya mbere twagiye muri guma mu rugo hafashwe abantu magana abiri none ukuvuga ngo hafashwe abantu bageze muri magana ane ndazifite cyane ko guma mu rugo yagaruka abantu batubahirije nk'amabwiriza leta yashyizeho byashoboka ko no mu kanya mfite umwana wiga ku ishuri muri rubavu nagiye kubona mbona ngo akarere katanze orare y'ibizami numva ngo bine ntabwo ni nabimenya neza bavuga ngo bari gushaka gukoresha ibizamini ngo bikorwe vuba ariko ntabwo namenya amakuru neza niyo mpamvu ni iki minisitiri w'ubuzima daniel ngamije yumvikanye mu cyumweru gishize yerurira abaturarwanda ko icyemezo cya guma mu rugo ya kabiri kizafatwa nihagira abakomeza kurenga ku mabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda harimo kwambara agapfukamunwa masike bigatuma iki cyorezo gikaza umurego tubigira inshingano zacu mu kumukebura wikwemera ko umuntu akuvugisha atambaye masike kuko ashobora kukwanduza dukurikize amabwiriza yo kwirinda bitaraba ngombwa kwashyirwaho ingamba zikarishye zirimo na guma mu rugo ya kabiri kandi tuzi neza ingaruka yagize abavuganye n'ijwi ry'amerika nabo barasaba buri wese kwitwararika yubahiriza ingamba zashyiriweho kurwanya virusi ya korona kugira ngo hatabaho guma mu rugo ya kabiri nabo bemeza ko yazonga abantu bongeraho ko leta ifite ishingiro ryo kuba yarashyiriyeho aka karere ayo mabwiriza kandi ko hari n'abarenga ku mabwiriza yo kwirinda virusi ya korona kuva tariki ya cumi z'uku kwezi ishyirahamwe delight rwanda riharanira imibereho myiza y'abaturage mu rwanda rifatanirije n'impuzamashyirahamwe y'abari n'abategarugori dutera imbere batangiye ubukangurambaga bw'iminsi mirongo ine n'itanu bwo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abari n'abategarugori mu rwanda mu kanya gashize mugenzi wacu geoffrey mutagoma yaganiriye na bwana edi mwerekande ukuriye ubu bukangurambaga na bamwe mu bagizweho ingaruka n'ihohoterwa rikorerwa kuri interineti barimo kamariza diane na mugeni clarisse bwana mwerekande aratangira asobanura ubwo bukangurambaga uko buteye ni ubukangurambaga bugamije gufasha abanyarwanda gufasha abakoresha interineti by'umwihariko abahuye n'ibibazo by'ihohotera ndetse n'abandi bagize bitabiriye ihohotera rikorerwa abagore n'abakobwa ariko wenda batazi yuko bari mu gukora iri hohotera tukaba tugamije mu minsi mirongo ine n'itanu twateguye nibura abarenga mirongo inani ku ijana kuba bamenye ko iri hohotera ribaho mu by'ukuri wenda ntituza kwinjiramo neza turaza gusanga ko hari abahuye n'ikibazo cy'ihohotera batabizi yuko bagize uruhare kugira ngo bahohoterwe tunarebera hamwe hari n'ibibazo twagiye duhura nabyo hari abahohoterwa babigizemo uruhare hari none n'abahohotera bazi yuko bari mu gushaka kugira ngo positi zabo zigaragare zibonwe zihabwe amalayike n'ibindi byose ariko ugasanga barimo guhohotera muri ubu bukangurambaga rero nk'uko twabuteguye nka dirayiti rwanda tukaba tuzibanda cyane kuburira abakoresha interineti ko ubu iki kibazo cy'ihohotera kibaho kugira ngo bakimenye bakirinde ubu bukangurambaga twabuteguye mu buryo nanone dukoresha ikoranabuhanga dukoresha social media cyangwa imbuga nkoranyambaga twongera tuburira abagore n'abakobwa muri iki kibazo ariko iyo uvuze ijambo guhohotera cyangwa guhohoterwa ni ijambo rusange mu by'ukuri guhohoterwa gute gerageza kubisobanura neza
mu by'ukuri urakoze cyane ni ijambo rusange rishobora kumvikana twebwe turibanda ku ihohotera rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ihohoterwa rikorerwa kuri murandasi cyangwa interineti ariko by'umwihariko rigendereye abagore n'abakobwa urugero natanga nk'iyo umugore eh, cyangwa umukobwa ashyize ifoto ye eh, ya sitayilo yambaye neza cyangwa afite ukuntu yabishatse agashyira ku mbuga nkoranyambaga hakaza kugira abayitanga komenti imupfobya komenti igaragaza yuko ibyo yakoze nta bwenge burimo uyu muntu agira ikibazo cya harasimenti ikindi muri iri hohotera rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ni hari ikibazo turi buze gusanga kuko uraza kugira n'abo uganira nabo aho umwana w'umukobwa ashobora kumva ashaka icyo twita mu mvugo y'ubungubu hiti hiti kumenyekana ndashyiraho agafoto nambaye akamini ngaragaza imiterere yanjye intege n'ahandi eh, ashaka kugira ngo abone views nyinshi mu bundi buryo cyangwa ubundi ugasanga babyuririyeho baramuhohoteye hari n'ikindi kibazo cyagaragaye muri no campaign nacyo kiri mu byatumye eh, tuyitabira aho usanga umwana w'umukobwa bano bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane youtube ugasanga arashaka kumu- kubakoresha kugira ngo bakine bambaye mu buryo bwa bushitura cyangwa bw'atarakitinga aba viewers abakurikiye izo mbuga ugasanga hari imbogamizi bagiye bahura nazo so iyo tuvuze ihohoterwa rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ni irikorerwa either umukobwa cyangwa umugore bitewe na post cyangwa icyo yashyize ku mbuga nkoranyambaga bikorwa mu byiciro wenda ndi buze ku- kubigeraho ni mu bimbaza bitandukanye ibyiciro by'ihohoterwa bahura nabyo ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ingaruka bahura nabyo nabyo iyo bamaze guhohoterwa mu ncamake twebwe ntago eh, ubukangurambaga bwacu bushingiye ku ihohotera muri rusange ni irikorerwa abagore n'abakobwa ku mbuga nkoranyambaga ku bitekerezo byabo kuri posti cyangwa icyo bapostinze kuri social media ugasanga twebwe turashaka yuko uru rubyiruko cyane cyane abakobwa bitondera ikintu cyose agenda ushyira ku mbuga nkoranyambaga kuko gitu- gishobora gutuma bamwataka mu kanya ndagaruka iwawe nkubaza ababirimwo ababikora n'ibande uburyo babikora ariko reka tubanze tujye kwa kamariza diane atubwire uko byamugendekeye kamariza diane nanone ikaze mu kiganiro muri sanga murakoze cyane nuko nuko ngaho rero dutekerereza uko byakugendekeye U- ukuntu byangendekeye nashakaga gukora fashoni ncuruza imyenda avuga reka mbishyire ku masosho media ku ma instagram njye nkambara umwenda nkapostinga mu gupostinga kwanjye nkabona komenti nziza abandi banca intege kubera uwo mwenda hariho a- abantu baba batandukanye batatu b'uwo mwenda abenshi ba- hariho umuntu ukunda umukobwa wambaye bini washyiraho bini ukabona sapoti ukabona abantu benshi barabyakiriye abandi ntabwo babyakiriye neza ugasanga baraguca intege bakubwira ati iyo myenda ntago ntago ijyanye n'imyaka yawe ntago iyo myenda jya wambara wikwize ibintu nk'ibyo ngibyo hasa nanone challenge nini ihari iyo nahuye nayo ni imwe hari ukuntu abantu bari muri ibyo bihugu byateye imbere ba- ba- nyine uba ufite abafowa cyane kuri instagram wa- wapostinga umwenda umuntu agataha muri inbox yawe akakwandikira akakubwira ego ndabona uri kugerageza ushaka ibi- nyine u- ushaka imibereho akakubwira ati njyewe kuri ndi like muri dubayi hava imyenda myiza hava ibintu byiza inkweto nziza nshobora ku- kugufasha ukagira nu- izindi mpuhwe ashobora kuba akugiriye ariko afite ibyo ngibyo afite ibindi bintu ashaka like akakubwira ati njye ndashaka kukoherereza ibintu ariko nawe ugomba gukora iki n'iki iki n'iki ubwo ni nk'iki for example akakubwira ati njye niba uri mu buriri ndashaka nkuhamagare video call ndashaka kubona amabere yawe ndashaka kubona i- i- i- imyanya y'ibanga yawe ibintu nk'ibyo ngibyo so wakwanga ugasanga ahatinze nka akawunti yawe akajya ayikoresha ibindi bintu ah, ah, like nko gucuruza we yinjiza agacuruza ashaka ah, urugero avuga ati uyu mukobwa ari- ah, nyine akora video calls agakora sexy kuri kuri kuri interineti ubwo iyo umuntu nyine mugenzi we abibonye aravuga ati angahe ugasanga batangiye gucuruza ifoto yawe ukinkereza wawe nda amadolari magana abiri njye muguhereze mukore ibyo mukora ugasanga nyine ibintu ibintu nk'ibyo ngibyo biraguca intege kandi ibyo ni ibintu nagiye mpura nabyo cyane hari nk'umuntu wabimbwiye arambwira ngo ni ni- niba nshaka iduka rinini cyane riri expensive nimureke turyamane ava hanze araza turahuza finally mu gihe cyo kugira ngo aj- a- ampe- a- ampere inkunga nk'uko yajyaga abinyemerera arambwira ngo turyamane ndamubwira se urumva kuryamana ari cyo kintu cya mbere twashyira imbere mbese wareka tugakora ibintu bya- byagenda neza uka- ukazafata amafaranga yawe wampaye Mm.
wafatiriye ikintu ushaka ni ukujyana nawe yafashe amafoto yanjye yose aragenda a- a- ayakoresha ibintu yifuza noneho twakire clarisse mugeni clarisse wowe byakugendekeye bite murakoze cyane eh, i- u- uko byagenze urumva hari ukuntu abantu bohereza amamesaje kuri nimero zisanzwe facebook twitter na instagram ariko byanambayeho no kuri whatsapp akenshi bikunda kuba kuri nimero zo bakoresha nimero zo hanze cyane abantu babikora ugasanga umuntu arakuvugisha rimwe kabiri akohereje mesaje akohereje amafoto hanyuma agatangira akubwira ati ndashaka ko tuganira kuri video ko akaguhamagara akifata amashafi akavuga amagambo hanyuma rero iyo eh, ngira ngo njyewe naramukubye ko twaraganira igihe kirambuye mbona ni umuntu atangiye gukuramo imyenda n'iki dorere ny- nyagukuramo imyenda se koko atangira kuvuga ibintu hanyuma rero ndamukubye mukubye ntabwo yatuje ahubwo yahise akoresha indi nimero yo ha- yo- yindi yo ku ruhande nabwo arampamagara ko sinita ko ari we numva atari we ugarutse turaguma turavugana turavugana nk'ibisanzwe ariko nanone aza kongera kandi eh, ntabwo bakoresha ntabwo ari ibintu bahita bavuga ukuri ngo atakubwira icyo ashaka ahubwo ni abantu babanza kukica mu mutwe gahoro gahoro kandi nk'uko mubizi abadamu intege zacu ni nke cyane ku bijyanye no kuba wakumva iyo umuntu avuze ikintu wumva cyane kurenza uko akora hanyuma ubwo yakubwiraga ko yohereza agukunda rero amamesage, turavugana yego yambwiraga ko ankunda ambwira ko ndi mwiza ambwira ko azajyana i burayi
yari mu- ya- yari muntu ki yari umunyarwanda cyangwa yari umunyamahanga yari umunyamahanga mwaganiraga mu ruhe yari rurimo umunyamahanga mu cyongereza Eh, nuko rero ati narakwihebeye ati ndagukunda ati ndifuza ko tuganira tukabonana vuba nta kibazo hanyuma rero ikintu cyaje kuntungura ni ukuntu yambwiye tujya mu cyumba uri wenyine tuvugane ndamubwira nta kibazo arambwira ati ndashaka kukubona mbone gute tuvugana kuri video call ati kuramo bino na bino ati ndumva nshaka kureba ndamubwira hanyuma we rero atangira gukuramo imyenda bigaragaza ko wenda ni nka- igikorwa cy'urukozasoni kubona umuntu yerekana ubwambure bwe kuri social media cyane kandi bari abantu ah, ngira ngo abantu babikora baba bafite imbaraga ko abanza kukoherereza amafaranga kugira ngo Mm.
akwereke ko muri kumwe cyangwa muri n'abafiyanse nta kibazo kibyihishe inyuma hanyuma iyo amaze kukwica mu mutwe nibwo atangira kukuroga bwa burezi bwabo bakoresha bwo kwambura ubusa hanyuma rero iyo umuntu utacanye ku maso cyangwa udafite mu mutwe nawe wirota uva wageze muri cya gikorwa none se we yari yabanje kukoherereza eee ngewe rero banje kunyoherereza Mm.
urumva yaranje arabikora arambara arambura Eh, ndavuga amafaranga hari amafaranga Hanyuma yabanje bajya kuguha ku buryo aguha amafaranga akavuga ati akira dore turi kumwe nawe ugahita wumva ko koko wa muntu ni umuntu wanjye uwo o- a- ngewe yabikoze mbere ataranyohereza amafaranga ubwo n'urugero nari ntanze kuri mugenzi wanjye nzi ibyabayeho kuko we yabanje kumwohereza amafaranga kandi ntekereza ko umuntu wabikoze we yari umunyarwanda ntabwo yari umunyamahanga donc ni- ni bamwe baba hanze kuko nawe yakoreshaga nimero yo hanze ariko byambayeho ngewe amafaranga ntarayakira Eh, wari ugikomeza
Eh, nari mvuze ngewe byambayeho a- a- amafaranga atarayanyoherereza ariko bamporomisinga ko hari ibintu azanyoherereza bikomeye hanyuma rero biza kurangira biza kurangira amukubye ariko nyine agakomeza kunyohereza amamesaje atari meza n'iki ngo birarekera nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi ry'amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru washyize hamwe aya majwi ni fasil gebeyeho amakuru yari ahagarariwe na frederic nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema ubafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe